Donjazi, I don't have any issues with you. Go and sort your family out. Look at your family house, Donjazi. You did give out 100 million naira to foundation. Look at your family house. Just look at it. Look at the state of your family house. People around you are suffering. I don't have any issues with you. Like I said, I don't want to talk. Just go see what I have. Eh? If I put it out there, oh, Donjazi, go and sort your family because at the end of the day if things go bad eh Now this family na im go dey there for you these are people that help you through king's college abi wan make i dey talk these are people that help you through wait wait Don't just say. there are a lot of things that you are behind a lot of things a whole lot of things abi make we talk about tiwa savage story. okay uh -huh. hmm, my people una <laughs> don hear am now <laughs> i do always talk and say I dey smell jealousy. I don't write them down oh. don't write them. D1, he say na comedian D1, I've been awaiting. They call yourself My people. I wan first say good morning, good afternoon, good evening, depending on the time where they take here, where they watch me from. If na first time for dis channel, eh, those of one favor, like, subscribe, share, put your comment in the comment section, and do what to hit the notification bell. So now, the only person where D1 they focus in focus now He don't turn to first uh, fourth focus <laughs> na don jazzy when i tell una before say i smell jealousy i smell envy i smell ah bad belle oga what is your problem you help don jazzy make the money you help don jazzy hustle the hustle my people i no go understand this guy yo i no understand this thing well abeg they say the brain is an app you can download it and make use of it because as e start right now eh, d1 don decide say eh, the only person wey i go dey get content from if not for the the the help of vdm wey e come dey give people like una relevance because your career don already fizzle out na my people this one no be shugbe mama fly o this guy you are a failure na another thing wey dey always talk now Listen to this guy very well. Listen to this guy. Sometimes eh, I be like say it dey make sense but na the approach wey e take dey come. Now Don Jazzy give VDM hundred million naira after everything ooo. Oh, D1 come you come come out come dey talk say na when you tell um, VDM to do account account on this thing. It should be uh, uh, uh, bring this let the through transparency, accountability. K1, K1, that one, that one. Are you his uh, uh, his broker? Are you working in the bank? That one no do him again. Waiting come consign you wey they go they go don jazz in family house? Una see say this guy get mind oo. Oh. He say if you bring out, Oga, bring out any evidence. Evidence wey dey yakpa for Nigeria yet, God eh, go tell you say nothing dey happen. Why dis guy dey go? He dey go record, He sure say na Don Jazzy uh, family house be that. Eh? So because uh, give VDM one million, one hundred million naira now, make make make sky fall. Don't just tell saying they take care of the family, but I like waiting they, they happen right now because they don't go. they say, <laughs> um, a stubborn fly always follow the cops to the grave. You don't know why. As see they talk to me, they sharp your mouth, pra pra, oh sharp pra pra, oh sharp pro pro. Where they humble you tomorrow now, na you go come back on the beg. Oh. May nobody come talk say, eh, don't just the oppress you, oh. eh, VDM the oppress you, oh ordinary hundred million naira na dey make this guy don dey osaprapra oh, osapropro oh, since person no hear word person no drink water drop cup again d1 what is the colour of your problem what is the colour of your jealousy tell us if you need help we can help you let us help you don jazzy is a philanthropist fine and una know say bible talk say charity begins at home that one dey but you don't ever come ask any Don Jazzy's family member, say, Alpha, they don't they take care of una. Anybody from Don Jazzy family don't come tell you, say, so people they say and go school, they tell you, say, they, they hungry. So say, e carry 100 million, give NGO. Now it can be a headache. My brother, my brother, you e need to hold yourself or put yourself together because if you continue like this, and they say, <laughs> If you continue like this, dem go carry you go hospital for nothing o. Oh. Just dey go drink panadol for another person headache. Say Don just give VDM money na be your problem. I wish say this kind of energy you carry dey do another thing apart from talking down on Don Jazzy. So the only offense, this guy, you get the the mind, the resources to go dey go dig out things about Don Jazzy up to the point wey be say e come say uh, tiwa savage whatever whatever wetin concern am with the interview wey e do to cover up don jazzy don jazzy dey involved in so many things oga bring evidence we want evidence we no just want make say yes say all this one now i no know whether na cloud you try dey try chase e no concern anybody but They say, who God don't bless, no one can curse. You they try to pull these guys down. You don't talk about VDM, he never do you. Now, nah, now, nah, Don Jazzy, my people, waiting concern this guy now. Waiting be the one in problem. If you carry this kind energy where you carry so, they do better thing where we say it e go make people they say, ah, this guy is really, really making sense. Just the same energy way VDM they use If you put that same energy, they talk about positive things. My brother, You know, suppose the way you did now. But for the fact, say you don't want see another person growth, you don't want see another person progress, you don't want see another person move forward. Say, don't just give person money, you follow and work the money. Don't that don't just don't ever come back. You say, I beg oh, eh, you, uh, do one support me for this way they do so, uh, support me, oh, do this or do that one why is it that Nigerians, especially all these influencers, all these social media influencers, why would they always like to bring down people? But when I don't forget, say Kaman, a very big guy, in oh. raised shoulder, he's agidi, in stand, he mount, no shaking. I don't just understand. No, no, no, this one I don't pass jealousy down. I don't know which kind name we call him again because for this guy to come and come dey talk all this kind of thing like this, haba na haba na eh haba di eh, don just this, don just that, my brothers i no wan talk plenty shey una don lis ten to una una don hear wetin dey happen make una continue watch the video till the end if you are meeting the channel for the first time just wait to like subscribe share put your comment down in the comment section and don't wait to hit the notification bell because eh the one na koboko we go come give you one day one day. whatsapp story Well, what happened to now? You tell him to do that interview, that 45 minutes interview. You were the one that told him to told that told that to do that interview, just to save your name from the public. All you are concerned is about is, is public image. You they give either you tell very dark man because you see this your house, eh? To bring this house back to to its normal to the modern look, eh? 32 million. Too much. 32 million. We have done the estimate. Either you tell very dark man to start with your this your family house, eh? or you do it. There are a lot of things I don't want to talk about, Don Jazzy. If you think I'm lying, me, I'm not very dark man that will come outside and say something against SAN. I will not be able to prove it. I'll not be shaking, no? If you think I'm lying, come out and challenge me. Or dare, or dare me to bring out proof. Dare me, Don Jazzy, to bring out proof. And I will show the whole world who you really are. How you are not married. How you take get your British passport. Everything. Your family, they cry, they suffer. You don't understand. You they give out money to everybody apart from your family. Where is that done? These are people that help you through school. Go and sort them out now as they talk to you. Not before they do something. Look at Casey. Look at Casey and money. You will never know who is richer. You go to confused now. This one get money now. This one. That's the way it's supposed to. Be. That's family.